mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na joe diane rinahazwe ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyize bigirimana
urakoze diane igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi w'imana cyatangaje ko ebola yongeye kugaragara mu gice cy'ubuseruko bw'igihugu ahabonetse umugore umwe yahitanywe n'icyo kiza ibi ni nyuma y'amezi atatu abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko icyo kiza cyasezerewe umushyikiranganje ajejwe amagara y'abantu eteni longondo yavuze ko uwo mukenyezi yapfuye ku itariki zitatu z'uku kwezi kwa kabiri inyuma y'aho basanze amaraso yiwe arimwo uwo mugera perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix chisekedi aherutse gutorwa kurongora umuryango w'ubumwe bwa afurika yariyemeje ejo ku munsi w'imana ko agiye gufasha kugira amatati ashingiye ku rugomero ruri ku ruzi nil etiyopiya itumvana ko na misiri na sudani arangire chisekedi yavuze ko hari ubushake bwo gushika ku mwumvikano mu mahoro hagati y'ibihugu byacanyemwo kubera urwo rugomero bombe yatezwe mu ibarabara muri leta ya galmuduge muri somaliya yahitanye abajejwe umutekano cumi na babiri ikomeretsa babiri iyo bombe yatezwe ku murwa mukuru w'iyo leta yitwa dusamarebe ni ku birometero amajana atanu na cumi uvuye ku murwa mukuru mogadishu umukuru w'urwego rujejwe iperereza muri ico gihugu ari mu baguye muri uwo mutego intagondwa z'aba al shababu zariyitiriye ico gitero kigize kabiri mu rukurikirane y'ivyo izo mpande zagabanye ko mu minsi itatu iheze kuwa gatanu abasirikare ba leta batangaje ko bishe aba al shababu indwi perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden avuga ko atazohagarika ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe irani kiretse ico gihugu gihagaritse kongereza urugero rwo guhingura uranium cemeye kutarenga ko mu masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu biden yavuze ko yifuza ko amerika isubira muri ayo masezerano na irani ayo uwo yasubiriye donald trump yakuyemwo amerika mu kiganiro yahaye televiziyo sbc yaha muri amerika ejo kuw'imana biden yavuze ko amerika itariko irahanagura ibyo bihano irani itabanje gusubira ku murongo nk'uko yavyemereye amakungu abategetsi muri haiti bavuze ejo ku munsi w'imana ko baburijemwo kudeta yari igamije kwica perezida yovenel moise no gutembagaza leta yiwe ni mu gihe ishavu mu banyepolitike riniga ku gihe manda yiwe izorangirira umushikiranganji w'ubutungane rockefeller vincent yavuze ko abantu hafi mirongo ibiri na batatu bahagaritswe harimo umushikirizamanza mukuru hamwe n'umutegetsi akomeye mu gipolisi mu makuru y'inkino igihugu ca maroke caraye gitahukanye ku nshuro ya kabiri yikurikiranya igikombe c'umupira w'amaguru c'imigwi serukiragihugu y'abakinyi bakinira ku mugabane wa afurika can ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni nyuma yo gutsinda mali ku bitsindo bibiri ku busa mu rukino rwa nyuma rwabaye ejo ku munsi w'imana iyawunde muri kamerune bugize kabiri kandi mali itsindwa mu rukino rwa nyuma muri rihiganwa riba uko imyaka ibiri itashe inyuma yo gutsindwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu maroke irangije irihiganwa itsinze inkino zitanu kuri zitandatu yakinye itsinda kandi ibitsindo cumi na bitanu nayo itsindwa ibitsindo bitatu muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi w'imana niho haba urukino rwa nyuma rw'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe rwiswe super bowl ruzwi nka football y'abanyamerika ruhurumbirwa n'abanyamerika benshi umurwi wa tempa bay bocaners wo muri leta ya florida niwo watahukanye igikombe cy'uyu mwaka mu gutsinda umurwi wa kansas city chiefs wo muri leta ya kansas
aloyize bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza nshuti bakunze b'ijwi rya amerika aya makuru ageze hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya ni ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini nongere ndabaha ikaze amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari perezida w'u rwanda paul kagame yaraye abonanye n'abakinnyi bo muri ekipe y'igihugu amavubi byajya muri ya nzira ya disipurine disipurine disipurine ko imyifatire ubwo bibaho nabyo ku isi hose abantu bakina mu kibuga ukabona umukinnyi ukabimubonamo ko yatekereje cyane umusatsi we kurusha umupira uni perezida w'u rwanda paul kagame aha yavunira akagohe abakinnyi muri rusange abahamagarira kugira icyo yise disipurine mu gihugu cy'u burundi naho umunanotsikazi francine niyonsaba yaraye atahukanye ikibanza cya mbere mu ihiganwa cross country agarutse mu mahiganwa yo ku metero ibihumbi icumi inyuma yaho we na caster semenya bo muri afurika y'epfo baburijwe guhiganwa n'abandi bigemeye ku metero amajana ane gushika ku gihumbi n'amajana atandatu n'ishamwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi bivuye ku mibiri yabo ifise intabuzo zitandukanye n'iz'abakobwa turabigaruka ko handi hato muri ano makuru musangwa ikaze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera ku burundi aho ico gihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu vyugarijwe n'ikibazo c'ibiturire mu karere ka afurika y'ubuseruko eac ku mugabane wa afurika yose ico gihugu kiri muri cumi vya mbere vyazingamitswe n'ibiturire ibi vyose biri mu cegeranyo gishasha c'ishramwe mpuzamakungu rigwanya igiturire transparence international ryasohoye mu ndwi twaraye dusozereye ibirindi kuri no nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ku bihugu ijana na mirongo umunani vyo ku isi vyakozwe ko amatohoza uburundi buza mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatanu transparency international rivuga ko ivyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu indwi vya mbere vyirayemwo igiturire ku isi uburundi buza inyuma y'igihugu ca iraq bugakurikirwa n'ibihugu nka haiti repubulika iharanira demokarasi ya kongo korea ya ruguru na libiya ku mugabane wa afurika ico gihugu kiri muri cumi vya mbere birangwamwo ibiturire vyinshi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ishirame oricom rirwanya ibiturire mu burundi rikaba rinakorana na transparency international rivuga ko uburundi butigeze bugira ikibanza ciza kuva mu myaka cumi iheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwari mu kibanza c'ijana na mirongo itanu gabriel firi atwara oricom yaganiriye n'ijwi ry'amerika umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ni uko byagaragaye ko icyo gihe uburundi bwari ku rutonde rwa mirongo itatu na gatandatu mu bihugu bigirwako amatohoza ariko kuva icyo gihe uburundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga icyo kibanza nk'ubu bwagumye bumanuka bumanuka bumanuka ni ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha ikigwa murabe nk'ibihugu bya mbere taransifaranse yashyize ku rutonde ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe bijyanye n'ibigusesagura no gusohora amatungo ya leta kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashyirahamwe ya leta ikaba mu nzego za leta ikaba no mu bya politiki mu karere ka afurika y'ubuseruko eyase uburundi bukurikirana n'igihugu cya sudani y'epfo kimaze imyaka irenga cumi mu ntambara mu bibanza vya mbere by'ibihugu birangwamo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta ico bikoze ishirahamwe forikone f rigwanya ikimenyane nkunzi na kamwana wa mama muri ico gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi atandatu ku butegetsi yahagurukiye ico kibazo gerard hakizimana atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika twavuganye ari bujumbura biraboneka ko kurwanya ibiturire byashyizwe imbere ni ukuri twagira dukengurukire leta y'uburundi ku ngingo nyinshi imaze gufata zirwanya igiturire haramaze gufatwa abatari bake haramaze kurengutswa abatari bake mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kurya ibiturire tutibagiye eka mu bisata byo usanga by'ukuri igiturire mu rundi cyarahagurukiwe rero tugashimira leta mbyeyi leta nkozi kuko biboneka ko kurwanya igiturire yabigize ibyayo agira ko anegura iyo raporo ya Transparency International birashoboka ko mu bisata ibi na biriya hashobora kuba hariho ahakiribwa igiturire mugabo turashima intambwe zatewe ari nacyo tuba tuvuga ko ari icyegeranyo gihengamye ari icyegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari ni imigambi myinshi iboneka ko leta iriko ashyiramo ingufu mu ntumbero yo kurwanya igiturire ari nacyo ituma iyi raporo abayikoze bashobora kuba bafatiye ku biharuro vya kera igihugu c'uburundi cotegerezwa kuja mu bihugu twovuga ko igiturire kiriko kiragabanya bishoboka umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka vy'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha uwuzi wese yuko yagirize ubusuma uwuzi ko yagirize gusesagura itunga ry'igihugu uwuzi ko yagirizwe igiturire tuzomwandika mu gitabo bakita igitabo cirabura mbese tuzobashyira mu gitabo cirabura ntajasubire kurora akazi muri iki gihugu naze umwarimu yibwirwa hari rero ibibavuga ngo zoza gufungwa ngo hanyuma ngo yarya mfunguwe nagira nabwire kuzogurisha ibintu byabo twiriwe twebwe abenegihugu inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kurwanya igiturire ku isi no mu burundi vyari vyifashe ku mwaka uheze ishirahamwe horicom rigwanya ibiturire rimusaba gushiramo inguvu mu kurwanya ako karanda imvugo ijane n'ingiro umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanumwe avuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo kimwe twita mu gifaransa declaration de bien du patrimoine aho niho bihera hagaca hashigwaho ca kindi bita service national de renseignement financier vya bindi vyo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi vya bindi bita kunyegeza amafaranga canke kuyeza branchement d'argent ni gukoresha n'aba amatungo y'igihugu abus de biens sociaux n'ibindi vyaha bijana no gusahura amatungo y'gihugu vyose aho oya niho bizoca bihanwa imvugo ijane n'ingiro ijwi ry'amerika twagerageje kurondera umuvugizi w'ikigo ber kijejwe gutoza amakori n'amatagisi rumwe mu nzego zifise mu nshingano kurwanya ibiturire kandi runavugwa muri iyo raporo ariko ntitwamuronse iyo tumuronka stani ngendakumana twari kumubaza ico avuga kuri iyo raporo hamwe n'aho umugambi w'igihugu wo kurwanya ibiturire ugeze ico twamenye nuko leta iheruka gushira inzego zibiri sentare hamwe n'igipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya ibiturire mu maparike n'amasentare y'iyungururizo umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yashikirije ko ari mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu kugira ngo baje baradoma urutoke kubariye ibiturire bitabagoye ico bikoze iyo ngingo ntibonwa neza n'amashami yigenga agwanya ibiturire pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru reka twongere ko iyo raporo ishira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu vyo kurwanya ibiturire mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC ico gihugu kiza ku mwanya wa 49 kw'isi hose hari ariko abanyagihugu bakunze kumvikana bagiriza abayobozi bo mu nzego z'ibanze ko babasaba kubafumbatisha imbere yo guhabwa service zitandukanye ubundi barinda kuronswa batarinze kugura mugenzi wacu Temistokle Mutijima nivyatubwira mu gice cya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara u rwanda ruraza mu bihugu icumi bya mbere bihagaze neza mu rugamba rwo kurwanya ruswa ariko kandi ku bwa madami ingabire marie immaculee umuyobozi wa transparency international ishami ry'u rwanda uyu mwanya ntuhagije nk'iyo tugarutse nko muri afurika barakubwira ngo yanga u rwanda rwose ngo ni urwa kane ni urwa kane se uriho urarugereranya n'ande ko ibihugu baturanye biri mu ijana na mba numva hari ikindi gikwiye gukorwa nkunda kubwira abantu nti iyo uba mu gihugu kirimo impumyi gusa ugize imana ukabona ufite ijisho rimwe niwe ubayobora nk'uko bigaragara igice cya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara u Rwanda rubarizwamo ntigihagaze neza icyo kiza ku mwanya wa nyuma muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa n'impuzandengo y'amanota mirongo itatu n'abiri ku ijana igihugu kiza imbere n'ibirwa bya Seychelles n'amanota mirongo itandatu n'atandatu ku ijana mu gihe Somalia na Sudani y'Epfo biza ku mwanya wa nyuma na cumi n'abiri ku ijana umuryango Transparency International ugaragaza ko muri rusange ruswa ikiri inzitizi ibangamiye iterambere by'umwihariko uyu muryango uvuga ko iyikomeje kuvutsa abaturage serivisi z'ibanze mu mibereho yabo imibare y'uyu muryango irerekana ko umuntu umwe kuri bane babajijwe ni ukuvuga abagera kuri miliyoni ijana na mirongo itatu mu bihugu mirongo itatu na bitanu bya afurika byakoreweho ubushakashatsi bagaragaje ko babanje gutanga ruswa kugira ngo babashe kubona zimwe muri serivisi z'ingenzi ku ruhande rw'u rwanda naho ni kenshi hagiye humvikana abaturage batunga agatoki abayobozi mu nzego z'ibanze kubaka ruswa kugira ngo babone kubaha serivisi ubundi zitasabaga ikiguzi gitifu akagari aka kagari kano aka ka kamatite nta kintu na kimwe cya serivisi runaka yagukorera kugira ngo umukecuru ampa agasambu natanze nagiye kumusanga ngewe ubwanjye gitifu aravuga ngo nimushakire amafaranga ibihumbi mirongo itatu namwe ati mama mpa umunani ngushake ibihumbi mirongo itatu nese ngo njya ku karere ku karere bampeza urupapuro ndaruzana muga ngo nansinyire n'ubundi aranga nongera mfata moto nsubira ku karere ubwo ku karere twazanye n'umukozi waho araza arabinsinyishiriza nongera nsu- nsubira ku karere gitifu ab'umurenge bakirangiza kugenda yaragarutse arambwira ngo siza hepfo noneho unshakire agafanta kazatuma mbyirengira ngo yanyatse ibihumbi ijana na mirongo itanu avuga ko ibibazo byose bizaba azabyirengera ku bwa madame marie immaculee agasanga hatarakorwa ibihagije cyane cyane mu gukurikirana ibirego bya ruswa mu nzego ziba zatunzwe agatoki n'abaturage ni urugero ko ashobora kuba yarasambanyije nk'umwana yigisha nayo ni ruswa ishingiye ku gitsina ariko akaguma agakomeza kwigisha muri iryo shuri ngo ibimenyetso ntibiraboneka ese kuki ari we bavuze ntibavuge undi ibyo bikwiye guhita bigutera ubwoba ukamubwira uti uhagaze tubanze dukurikirane iki kibazo barakubwira bati egizegitifu w'umurenge yasabye umuntu ruswa iyi nini agoronome yavuze ngo ntabwo uri busarure ishyamba ryawe utamuhaye aya n'aya noneho bakavuga ngo nta kibi bemeza ko ariko byagenze kuba utarisaruye kandi ryeze kandi warabisabye ntibabiguhe uwabikwimye yabikwimye iki tujye twicara twanarize urubanza waruciye uti ibyo bibe bihagije kugira ngo tubone ko tudakwiye kuba n'umucamanza uretse ubu bushakashatsi mpuzamahanga ubwari bwakozwe na Transparency International ishami ry'u Rwanda nabwo bw'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri bugaragaza ko nibura cumi na kabiri ku ijana by'abaturage babajijwe basubije ko batswe ruswa y'amafaranga Transparency International ikagaragaza ko mu gihe nta gikozwe mu kurandura ingorane zishingiye kuri ruswa ibihugu byinshi byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bishobora kutagera ku ntego z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu Temistokle Mutijima ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
duhereye ku mubonano perezida w'u rwanda paul kagame yari yagiranye n'abakinnyi ba ekipe y'igihugu amavubi i kigali ni inkuru ya mugenzi wacu jean claude munyandinda abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u rwanda ikubutse mu irushanwa rya shani ryari rimaze iminsi ribera muri kameruni bamaze igihe bakiri mu mwiherero i nyamata mu cyumweru gishize bamwe muri bo bari batashye iwabo mu rugo ariko baza kongera guhamagarwa igitaraganya impamvu nyamukuru yatumye aba bakinnyi basabwa kugaruka i nyamata ni uko bagombaga kubonana n'abayobozi bakuru b'igihugu ngo bagezweho ubutumwa bubagenewe nyuma yo kugarukira muri kimwe cya kane kirangiza mu rwego rwo kwitegura uwo muhango abakinnyi bamwe na bamwe b'amavubi basabwa gukuraho imisatsi bari barateretse mu bakinnyi bari barateze ibisage ariko bagasabwa kubyogosha nta yandi mananiza twavuga rashidi karisa fitina mborenga na erike rutanga tutibagiwe umunyezamu olivier kwizera wari ufite ubwanwa burebure bakunze kwita suna cyangwa ikiroso igitangaje ni uko aba bakinnyi bari barasabwe kwiyogoshesha ubwo bari bakiri muri kameruni mu irushanwa icyo gitekerezo bacyamaganira kure kuri iyi nshuro biragaragara ko nta yandi mahitamo bari bafite dore ko amazi yari atakiri ya yandi mu kiganiro nyirizina perezida paul kagame yagiranye n'abakinnyi b'amavubi ejo ku cyumweru ku gicamunsi yagarutse ku birebana n'iyo misatsi avuga ko imisatsi myinshi nayo ishobora kubangamira imikinire baza kuvuga umuntu ngo bawugoshe muri aba ngaba barahari hari umuntu bavanyeho wari ufite dreadlock hari uwo bogoshe muri mwe ntabwo nari mbizi so, hari umuntu wa- wabyanditse kuri media sinzi uwo ari we yakubabariye rwose mbese wapfuye bakuvaniyeho umusatsi ndabireba ese kwanza niwe waba- we- we- we byakubabaje hari icyo watakaje ki- bizagaruka aho uzabishakira ahandi ibyo byaba bifite impamvu bishaka byaba bitayifite ni uburenganzira bwawe ariko buriya icyo bivuga byajya muri ya nzira ya disipurine disipurine disipurine niko imyifatire kugira ngo nibura no mu kibuga ubwo bibaho nabyo ku isi hose na- abantu bakina mu kibuga ukabona umukinnyi ukabimubonamo ko yatekereje cyane yayize umusatsi we kurusha umupira perezida kagame yashimangiye ko disipurine y'abakinnyi ari ingenzi abakangurira kwirinda amarozi bakareka no kwisumbukuruza imbere y'abatoza yaboneyeho kandi kubashimira uko bakinnye muri irushanwa rya shani rirangiye yongeraho ko atemeranya n'imisifurire y'umukino u rwanda rwasezerewemo na guinea conakry mu gusoza perezida w'u rwanda yemereye agahimbazamusyi abakinnyi b'ikipe y'igihugu abasaba no gukomeza kwitwararika mu rwego rwo kurushaho kwirinda virusi ya korona tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball muri iki cyumweru twatangiye ikipe y'igihugu y'u rwanda izahaguruka i kigali yerekeza muri tunisia Tunisia mu mikino y'amajonjora ya nyuma mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani uyu mwaka abasore b'u Rwanda nubwo itike yabo barangije kuyibona kubera ko Afrobasket izabera hano i Kigali barasabwa kwihagararaho bakikuraho igisuzuguriro batewe no gutsindwa n'amakipe yose bari kumwe mu itsinda mu majonjora ya mbere aherutse kubera mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Jabo Landry avuga ko ikipe y'u Rwanda izitwara neza kurushaho kubera impinduka zakozwe hari byinshi byinshi byagiye bihinduka byari byagize uruhare mu myitwarire itari myiza twari twagize ubushize hari ibintu byinshi byagiye bihinduka mwabonye ko nka koci yarasezeye hari ibyo abakinnyi basabwaga hari imyiteguro ihagije hari kondisiyo umukinnyi agomba kubamo kugira yitegure kujya mwihangana mu irushanwa ryo ku rwego mpuzamahanga ibyo byose ni ibintu twagiye dukoraho tukaba dufite icyizere ko kuri iyi nshuro tuzitwara neza kurusha ahabanje muri aya majonjoro ya nyuma agamije gushaka itike yo gukina afrobasket harimo amatsinda atanu buri tsinda rikagira amakipe ane hazazamuka amakipe atatu muri buri tsinda ni ukuvuga amakipe cumi n'atanu aziyongeraho ikipe y'u rwanda yose hamwe akaba cumi n'atandatu ariyo azaseruka hano i kigali mu mpeshyi umujyi wa monastiri wo muri tunisiya uzakira imikino y'amatsinda atatu ni ukuvuga itsinda rya mbere irya kane n'irya gatanu mu itsinda rya mbere harimo tunisiya repubulika iharanira demokarasi ya kongo repubulika ya santarafurika na madagasikari itsinda rya kane rigizwe na nigeria sudani y'epfo mari n'u rwanda amakipe dusanga mu itsinda rya gatanu ni misiri uganda cape verde na maroke amatsinda abiri asigaye ni ukuvuga itsinda rya kabiri n'irya gatatu azakinira mu mujyi wa yawunde muri kameruni itsinda rya kabiri rigizwe na senegal angola kenya na mozambique naho mu itsinda rya gatatu dusangamo cote d'ivoire kameruni guinee equatoriale na guinee conakry tugarutse mu mupira w'amaguru ejo kuwa kabiri tariki ya cyenda y'uku kwezi kwa kabiri ikipe ya as kigali yo mu rwanda igomba kwerekeza muri tunisiya igiye guhura n'ikipe ya club sportif sfaxien mu mukino ubanza w'intera ya gatatu mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri afurika mu rugendo rwayo ikipe ya as kigali izabanza kunyura muri turukiya aho izava ejo bundi kuwa gatatu ikajya muri tunisiya umukino wa club sportif sfaxien na as kigali uteganyijwe kuwa gatandatu tariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi kwa kabiri umukino wo kwishyura uzabera i kigali nyuma y'icyumweru kimwe ikipe izashobora gusezerera indi hagati y'amakipe yombi izahita ibona uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda yari claude munyandinda i kigali mu burundi nari nabice ku masonga nk'itangura ihiganwa rya volleyball ryaraye risozerewe imirwi itatu yahejeje inganyamanota nayo mu kwinonora imitsi francine niyonsaba niwe yatahukanye ikibanza ca mbere mu kwiruka imetero ibihumbi icumi ibindi na mugenzi wacu desire hatungimana ihiganwa rya volleyball mu gisagara ca bujumbura kuri uno w'imana niho ryasozerwa mu nkino zabaye bisoro yatsinze muzinga amaseta atatu ku busa ni nako rukinzo yatsinze bujumbura wezi wa ndani nayo amikari itsinda gakosmos amaseta atatu kuri abiri imigwi itatu ariyo rukinzo gakosmos na amikari yaciye irangiza iryo higanwa inganyamanota umumenyereza wa amikari akaba amenyesha ko kubona bashiga kuri ico kibanza byavanye n'ishaka ry'abakinyi kuko barangije inkino zo gusubiriza faze retour badatsinzwe nk'uko bari bavyipfuje jewe kupi wanje kubyo nari nateguye muri iyi faze retour kuko jewe fazare natsinze match zitatu zibiri nazitsindwa na rukinzo na gakosmos ariko jewe ihangiro nari mfise muri iyi faze retour ihangiro ryari ry'uko mpeza faze retour uko classement iba uko ariko kose ngize victoire zitanu kuri zitanu rero ubwiwanje ndashimira abakinnyi banje bo muri amikare nkashimira na stafu ya amikare twakoranye ko icyo nashatse ndagishikako nkaba ndangije iyi faze retour ntsinze mashe zose je rero ndahimbawe cyane gusa kuko ibyo nateguye biragiye mu ngira niyo yari indoto yanjye muri shampiyona yo muri avade kugira rero hamenyekane uwa mbere urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara ca bujumbura ngenda kuri iyo claver yamenyesheje ijwi rya amerika ko abantu borindira bakabanza gukora ibiharuro mu kwinonora imitsi naho umunonotsi francine niyo nsaba yaheruka kugaragara muri urwo rukino haraheze imyaka itatu kuko yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi ku isi be na semenya castel wa afurika y'epfo kuko umubiri wabo ufise icyo utandukaniye n'iy'abandi bigeme bahiganwa hamwe bagasabwa guhiganwa ku metero ziri hejuru y'igihumbi n'amajana atandatu mu gihe ku metero amajana umunani atawabakoreramwo kuri uno w'imana yaragaragaye ahiganwa ku metero ibihumbi icumi mu ihiganwa rya cross country ryatunganijwe n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu burundi niho yagaragaye uwo mwigeme akaba yabaye uwa mbere akoresha iminota mirongo itatu n'itatu irenga gato yamenyesheje ko intego yiwe ari ugusubira mu higanwa rya jeux olympique aho afise umudari w'ifeza ku metero majana umunani ubu kabona kugira ngo ntangacu cese mbega abamenyesha amakuru mubibone yuko ubu natangiye kumenyetsa imetero ndende guhera kuri 5mm kuduga eh, kandi imitsi iragenda neza ndaryohewe kubona ntsinze kandi nibaza yuko nakoze n'umwanya mwiza bikampa icyizere mu makusa azoza yuko ngiye kubandana nkora neza cyane ni ibyishimo nicyo gituma nafashe umwanya ukitegura kugira ngo abari bamaze iminsi batambona babone ndabazaniye byiza nkabasaba kuba bashyigikiye ibi ndabikora kugira ngo n'abari inyuma yanjye babone yuko byose bishoboka usizemo ishaka ugashyiramo umwete aho ushaka gushika uhashyika rero nta muntu ndaba ndiraba ndimenyereza neza byose bigenda neza mbere n'ubu nibaza yuko bitahindutse zoba mfashe urugendo mbandanya kwimenyereza mu gihugu cya kenya kugira ngo banaye nitegura neza nitegura na jeze olympique mu mupira w'amaguru naho ku ndwi igiriya mirongo ibiri mesaje ngozi yatsinze atletico olympique ibitsindo bibiri ku busa vitaro inganya na bumamuru igitsindo kimwe ku kindi reserefa batsinze egre noir ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo olympic star yatsinze burundi sport dynamique ibitsindo bibiri kuri kimwe nyene umugwi wa flambo du sant niwo ukiri mu kibanza ca mbere desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na jowe diane ninahazwe fasil gebehu niwe yegeranije amajwi yacu mu kanya ni ijambo ry'intangamarara ku migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika abashikiranganji bajeje imigenderanire n'amakungu mu bihugu biteye imbere biri mu ishyirahamwe jetset birimwo kanada ubufaransa ubudagi ubutaliyano ubuyapani ubwongereza hamwe n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru rw'ubumwe bwa buraya byagiye hamwe mu kwiyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa byemeza ko bifatiye ku mvo za politike ry'umunyepolitike atavuga rumwe na leta y'uburusiya alexie navani basaba ko uwo munyepolitike yahagaritswe akiva mu budagi kwivuza ishano yari yahawe arekugwa byihuta atakirinze gusabwa mu itangazo ivyo bihugu biri muri G7 vyasohoye kuri ino dosiye ya Nalvani vyatangaje kandi ko bitewe amakenga n'ibihumbi vy'abanyagihugu bahagaritswe bari mu myiyerekano yo gusaba irekurwa ry'uwo munyepolitike. Mu bahagaritswe harimo kandi amenyesha makuru ivyo bihugu bisaba uburusiya kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu n'amategeko yo mu gihugu hamwe no kurekura abo banyagihugu n'abo bamenyesha amakuru batawe muri yompi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa mbere hamwe n'abahagaritswe mu mpera z'indwi iheze muri iryo tangazo ibihugu vyo muri G7 vyanditse biti inguvu zakoreshejwe n'abapolisi mu kuburabuza abari mu myiyerekano babaka uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo gushikiriza ivyiyumviro ntidushobora kuvyihanganira ibi bije vyerekana ingendo mbi cane yo kugara urubuga ku batavuga rumwe na leta abari mu mashirahamwe yigenga n'abaharanira agateka kazina muntu twibutse ko umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'uburusiya na lvani yarusimvye mu kwezi k'umunani ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ahawe ishano rikaze ririmwo ibikoreshwa mu gukora ibisasu vy'ubumara aha g7 yibutsa ko iziririza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho igasaba uburusiya gukora amatohoza yimbitse kugira ngo itange umuco ikoreshwa ry'ubwo bumara riza risubiza inyuma demokarasi rikazivya abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubwinshi bw'imigambwe mu burusiya uko niko ivyo bihugu vyo muri g7 bibandanya bivuga muri iryo tangazo ivyo bihugu birimwo leta zunze ubumwe za amerika bisozera itangazo ryavyo bisaba bishimitse uburusiya kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yose arimwo ayo kudahonyanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.